ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishinge imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana akagina na maritini bafata umugambi wo kujya gushaka undi mupfumu kankindi atazi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino reka mbanze nkubwire ibyo kubagara bwa kabiri tubagazayire maze unkorere mu ntoki rimwe ngaho bimbwire n'ubwo igihe kitaragera numve ko uzayobora koko icya mbere ni uko bikorwa hashize nk'ibyumweru bitandatu ibigori bitewe mbese biba bimaze guca ingingo ya kabiri uzibona neza Eh, nguteze amatwi rwose mbwira mbese urebye iryo bagara rya kabiri rijyana no kubisukira yego kuko nyine ni ugufata ifumbire ya ire yuzuye agafuniko ka fata umuntu akanyangiza ku muzenguruko w'ikigori noneho akazamura itaka agatwikira nyine nk'usukira ikigori ndabeshya se Eh, nibyo rwose ibyo uvuga ni uko biri yeee Eh, kuko n'ubusanzwe gusukira ikigori rwose bituma nyine imizi yacyo iri mu butaka i- i- i- i- igaburira ikigori neza noneho rurabyumva ko iyo icyo gitaka cyabonye n'agafumbire ikigori rwose gishisha cyumva ngaho rero za ntoki wasezeranyije zimeze ikoremo akira rwose ngo intoki zose uko ari icumi
ubwo wasetse rero mboneyeho no kugutura ikibazo mfite ikibazo ikihe kibazo usekarwe humura ni ibisanzwe Eh, ni uko hari umwana wa musaza wanjye nishyuriraga amafaranga y'ishuri Mm.
none ubu nkaba ntakibishoboye utakibishoboye utesekarwe Hmm? koko wanyatse amafaranga ndayakwima mba nanga kukuzanaho ibibazo by'iwacu hoya rwose ibyo si byo karwe Hmm? niba rwose warafashaga umwana ntabwo ugomba kubireka ubundi se ahubwo ubwo ayo mafaranga ni angahe yiga mu ishuri rya leta Mm.
yishyura muri za mirongo itanu na bitandatu washyiraho n'udukoresho bigafata nka mirongo itandatu na bitanu urumva se koko ayo ari amafaranga yatuma umwana areka ishuri koko kandi duhari
yo ni ukuri ndagushimiye mugabo mwiza urakoze pe Mhm. oya nta kibazo rwose ahubwo bigishyushye kugira ngo wenda tutavaho tunabyibagirwa Eh, reka rwose njye nkwereke Eh, reka nze nkurebere ku yo nari buzajyane kuri banki ejo urabukoze urabukoze rwose ntoya nibyo rwose reka nyarebe ahubwo hatagira n'izindi gahunda zigahitana Mm. mbega imana igira neza amafaranga yo gukubitisha kankindi nkuba nyabonye ntirutse Ye- yewe reka mpamagare senzage mbimubwire aro umva senza ifaranga ryibitseho igisigaye ni wowe yego rwose mu cya karenda yaguhambe nkubitsemo umwenda oya erega nta cyatuma ntakwizera yego nawe urota imana ye
narazira guhiba utansinda hinjira bukoma hinjira bukoma munyakagagaza maze rero muganga ubu rwose nakubeshye ni uku- rwose nageze ikibazo gikomeye umureke umuti utera urushwima n'urogora narabyitiranyije eh, maze m- m- maze mbatura urogora u- u- u- urushwima mba ariwo njyana u- undi ndabusiga ubwo rero gahunda nahise nyicanyo Ngwiki.
icyo kibazo kinzanye rekeraho rero kurondogora Eh, eh, nyine ubwo se urumva urimo kubwira utabizi ngewe ngewe umenya yuko mama mama mba nziranye n'iyampaye ububasha bwo kureba n'ibitabona urumva Ndabizi.
ibyo rero mbwira nabibonye kuva kare cyangwa cyangwa ubwo ubuze ngo simbibona Mm, niko nda- nda- karame umuti naguhaye si nguriya sha Eh? N- ndawureba ahatabonwa ahatagerwa n'izuba n'imvura N- ndawubona sha N- niko karame N- niko nongere nkwihanize rero ndakumva rwose ndabyubahiza ubutaha ntuzongere kubika imiti hamwe ntabwo nzongera rwose urumva Eh, eh, A- a- ariko nka buriya urabona ukuntu uba wagerekeranyije imiti nk'ugerekeranya imyumbati sha
ese wabibonye nawe kuko nari nabi- nayibitse hamwe A- ariko ubwo urumva ibyo uvuga niko Ndakumva.
U- urashaka ngo nkubwire nibyo waraye uriye Oya, tutari nda- kumwe ndabizi rwose ko ubizi kwari ukwibariza byo kubaza gusa ko ubizi nyine Eh.
ntukajya uza hano rero uzanywe no kubaza gusa uranyumva ndabyumva rwose umubyeyi Eh, no- no- no- no- none uzanywe n'iki rero Eh?
uzanywe n'iki nyine Mm.
Tu- tu- twasanze n- noneho twifuza kumukubitisha inkuba itagira amazi Ngu- ngu- ngu- bitagira amazi Iyi nkuba itagira amazi rwose itagira n'igitonyanga
ngo ngo iki Eh, eh, ngo inkuba itagira amazi eh, itagira Ah, ah, n'igitonyanga ah, hanyuma bababwire ko inkuba ifite amazi yari nziza Eh, none se n- n- none iki none bababwiye ko iyo ifite amazi niko mbwira None bababwiye ko ifite amazi n'itayafite eh, ikiza muri zo ari iyihe nyine wowe wa- wampitiramo nta Ar- kibazo ar- ariko iyo muvuga inkuba muba muyizisha cyangwa ni ukuvuga gusa rwose rwose nakubeshya ababyeyi Tu- tuba twumva ibyo ibyo ikora ariko nta nta nta- ntabwo nyizi rwose si- sinazi Sinazi- sinazi- A- a- a- ariko Karame.
muzi ko inkuba idakinishwa ndabizi Mm, ubwo muzi ko nanjye ari njye uvugana ni- ni- n'iyampaye ubu bubasha ndebye nabi ari njyewe yaheraho aho kujyaho nyohereje Niko bimeze?
M- murabizi ubwo ngubwo Ni- niko bimeze se nyine niko bimeze nyine Ayiwe.
Ha- ha- hari umwuga se utagira ibibazo Mm, n'abimba ubutare n'abacukura agasegereti N- uyobekwe isi hari igihe ibisasira cyangwa ikabiyorosesha urabiyobewe ndabizi birumvikana niba byumvikana rero nizere ko wazanye agatubutse Rwose, uranyumva mubyeyi.
neza rwose uranyumva ndakumva na- nakazanye rwose kandi zanakongera n'ibitunganye
rambikaho ariko Aha.
rambikaho ngaho Aha.
Nu- ntukamereze mu mabura akasana y'amafaranga ibyo rwose kariya nyi- kagahunga.
nyihanganira mubyeyi narinjijwe Basore.
reka rwose ndabizi aya matindi rwose yabambishije umwana w'imana nta kuntu ataba yarahumanye
waramutse kanyi waramutse patoro Mm. hariya ibyo kuvugurura urutoki bimeze bitera ubwo nyine nyuma yo kubagara kwicira gukonyora no gufumbira igitahiwe ni ugusharirira no gusasira
abakozi rero mujye mubabwira akamaro ka buri gikorwa cyose yego patoro Eh, nk'ubwo bakamenya ko gusharira ari ugusukura insina yego mbese bimwe twagereranya no gukaraba kw'insina Mm, urumva tuzirinda ku bindi y'ibyonyi bitandukanye nibyo rwose Eh, bakanamenya ko mudakuyeho isaso ryegereye insina Eh, hari igihe ibyonyi biza bikihishamo eh, noneho bikaba byazakurikirwa n'inshishi ibyo narabibabwiye ko iyi nsina umuntu atayikoreye isuku inshishi zikurikira bya bikoko biba muri ibyo bishingwe zikagera n'aho zurira insina kugera mu bitoki zikarikamo nibyo rwose Mm, ko rero ariyo mpamvu tugenda dukurikirana ibishara bishaje tubikuraho Eh, uretse amashara ariko Eh.
mukanababwira ko insina mugomba kuyikiza amakoma ashaje Yewe.
cyangwa yandi aba yagaragaje ubusembwa kugira ngo insina ishishe binayirinde indwara zimwe na zimwe zifata ku makoma rwose nabyo narabibabwiye nanabihanangiriza ko ku nsina nto ari ukwitonda cyane kugira ngo mu gihe cyo kuyikiza ikoma rishaje batayikomeretsa Eh, nibyo rwose
U- u- u- ubu rero yego u- ubwo ushyizeho reka nze mbaze umushumba w'izo nkuba Yego.
hanyuma rero niwe uzi neza uko ziziritse hanyuma ndebe ko yanziturira imwe noneho nkayiha ubutumwa Nda- ndategereza rwose nihanganira mubyeyi Nyi- nyi- nyi, ndebera Te- te- tegereza kandi ntumvangire ndakumva rwose
gazira kuri butatsi narakigwa bazirera nyerera mpinga ya mbona zizo zikurikirana zizo zira nikoye karame karame
none se ko mbona izitari mu butumwa ari ingore gusa se Eh?
Aha hari ikibazo rwose haje amadidani I- i- gute se?
kuko izi ngore Eh.
burya zijya zifatwa n'impuhwe igihe umuntu azitumye Ese ni- hanyuma mu gukubita zigakubita zinonera ese mubyeyi i- i- inkuba z'in- z'ingore zijya zinonera none se iyo we- wowe impuhwe z'ibintu byose by'ibigore Mm. Ha- harya ko harya Ndakumva.
wambwiye ngo murashaka ko ahita apfa rwose mubyeyi njye nakubeshye njye njyewe ubundi icyo nifuzaga ni uko atapfa ariko abantumye bo barifuza ko yahita ava mu mwuka akava mu nzira agapfa.
nene nabibonye niyo mpamvu byangoye ko- ko ko zinyigaragariza Mm. ngaho rero noneho ndakumva Ayo- aya madidane ni mwebwe muyatera Twebwe?
urumva Twebwe?
wowe n'abagutumye genda muhuze ibyifuzo byanyu bingeremo rwose mubyeyi rwose uzagaruke nyuma y'icyumweru mbwira umwanzuro wanyu kuko kuvuguruzanya kwanyu nanjye bingiraho ingaruka mu mikorere Nyuma- nyuma y'icyumweru Zeze! Zeze!
numvise nabyumvise Eh, ngaho se gira vuba nyine umvire mu bwatsi ndebe ko na- na- nakwinjira mu busabane Ngende.
nyine n'abatagira umubiri ngende Mm, urabona ubutumwa umaye budakomeye se Nge- nge- nge- ngende ngende zere zere N- n- yewe na- na- nagiye genda nyine Mm, genda kamobwe wanjije iwe itazi gutandukanya icyatsi n'ururo nk'igihinja mbonera igicucu Ki- kirusha ubwenge n'umwana w'igitambambuga ariko nagiye kera ku busa aya iyo ni indyankurye pe yewe ndahera he nyatamirara he iyo nigira inama yo kumwura ngo azagaruke sinari kubona uko mbyitwaramo rwose kuko igiswahili cyo kuvuga cyari kinkamanye hayiwe bahungu we
aro ndakumva mabu none se mukama karame wabyukiye mu biki ko utaje kandi nari nzi ko tubonana muri iki gitondo kuri ya gahunda harya none
yewe nabyumvise nabi eee nari nzi ko tubonana hakeye ubu nabyukiye mu murima wanjye wa marakuja harya nazo warazihinze yego maze namaze no kuzubakira rimwe nabonye bashinga ibiti mu murima yego ariko si ugupfa kubishinga amabu burya mbere yo gushinga ingiga z'ibiti zifite nka metero ebyiri na mirongo irindwi turabanza tukita ku cyerekezo cy'umuyaga ye kugira ngo se bigende bite urumva nyine tubishinga mu murongo urebana n'icyerekezo cy'ubwiganze bw'umuyaga yego ye kugira ngo ntituzashyiraho imbariro marakuja zizuririraho bitazaba nk'urukuta umuyaga uza wihondaho ndabyumva ahubwo umuyaga uzajya unyura hagati y'imirongo wikomereza uzi ko birimo ubuhanga cyane rwose urangaye gato ko wasanga umuyaga wabiryamishije byose uko byakabaye ukabura intama n'ibyumara ndumva uzi ibintu pe ubu rero yeee ibyo nabyukiyemo ni akazi ko kuzikenura mbese kuzifata neza ngo zigubwe neza ubwo ni gute
urumva yego ye kuko namaze kuzibagarira no kuzisasira ndakumva ubu ndiho ndagenda ndeba uko zazamutse neza ku migozi zigenda zigana imbariro zizarandarandaho yeee aho bitari byiza rero nkazifasha kurira ko numva zisaba akazi si kenshi cyane ariko da Mm.
ubwo ariko nari ntarakubwira ibya maritine na se
batikise kandi Ah, ngo bazajya gushaka undi mupfumu barebe ko ahinyuza uwa mbere akabaha insinzira
ubwo se umupfumu watanga insinzi yo gushyingirana abavandimwe yaba ari uwaye erega ikibazo kiduhangayikishije ni uko nyine muri uko kubaza bimenyekanye ko impamvu intsinzi itaboneka ari uko bava indi imwe ubwo nyine natwe twaba tugaragaye nicyo kibazo nyine none ubwo nanjye byanyobeye noneho ngo bagiye no kuzajya bampisha ubwo sinzamenye iyo bavuye n'ibyo bavanyeyo
ariko se buriya nkakagena koko abishyushyemo ku zihe mpamvu koko umbaze nkubaze Mm.
cyakora njye n'ubwo wakomeje gukomakoma Eh.
ariko nafashe icyemezo cyo kumuta mu nzu wiki Mm, kuko yongeye kunyibutsa ko ngo bazajya kwipimisha ariko se koko kankindi ko ushaka kwisenyera Hmm? ubwo urabona ko kamaherezo azaba yayo erega icyo utabona ni uko hariho n'ubundi biganisha ibanga ryacu nirimara kumenyekana n'ubundi nzasenya kandi nawe bikugireho ingaruka icyaruta ni uko nakwijyana bigahagarika ibyo arimo byose
yawe sinabe nicyo mbikubwiraho ibyo
erega wivunika Eh.
umwanzuro narawufashe nabonye aho nzaba ncumbitse hariya mu mudugudu w'amajyambere icyo ntegereje ni imbarutso
none se imbarutso wayibonye ngenzi uko ndi bubigenze kagina akankubita nkabona impamvu ngo yagukubita nabi ukabigira ute ati se kandi namwiteguye aha umva kanki Ha, ibyo bintu rwose ngewe rwose ntabyo numvise nanjye rwose ntabyo nakubwiye
ngaho re ubu se koko uyu mugambi kankindi afashe wo gushotora akagina ngo akunde amukubite uzamugwa amahoro ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri